mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo muri kumwe na venuste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe perezida donald trump ashigaje iminsi icyenda gusa ngo ave ku butegetsi abadepite b'abademokrate bakomeje gahunda yo gushaka ko yegura inkuru irambuye mu ntangiriro z'aya makuru mu burundi ishyirahamwe rya kiliziya gatolika rishinzwe gufasha karitasi rigiye gutera ibiti ku nzuzi z'umujyi wa bujumbura na rusizi kugira ngo rero uyu mugambi ushoboke twarituye abagira neza serese karitasi amerika na karitasi butaliyano baca baraduterera amafaranga y'uwo mugambi angana hafi miliyoni ijana na mirongo ibiri bosco nta karutimana umukuru wa karitasi burundi impunzi z'abarundi zigera kuri mirongo itatu n'umunani zo mu nkambi ya murongwe zikora imirimo y'ubucuruzi ahitwa ikaseke zaraye zinyazwe amatelefoni ndetse n'amafaranga n'abantu bitwaje imbunda ku makuru twamaze gutohoza ku bari bariyo abo bari bafashwe abafashwe ejo ababafashe baripfutse baravuga yuko ari abamayimayi Dominique Ntamubano wahoze ayobora inkambi ya Mulongwe muramwumva mu kanya ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana urakoze Veniste abadiplomate baserukira leta z'ubumwe za amerika mu makungu basohoye urwandiko ruyamiriza ibyakozwe na perezida donald trump aho yagomoye abayoboke biwe gutera kongere ya amerika abo badiplomate bateye akamo basaba abategetsi bo muri leta gushyigikira utwigoro two kwifashisha ingingo ya mirongo ibiri na gatanu y'ibwirizwa shingiro kugira bamukure ku butegetsi abo baserukira amerika mu makungu bavuga ko ibyabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze byononye icyizere amerika ifite mu makungu cyane cyane cyo guteza imbere no kurwanira demokarasi bagaragaza kandi ko babajwe no kubona umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo abarongoye azwi cyane cyane ko ari somambike na perezida trump ataco arashikiriza cyo gutunga urutoke perezida kuri iyi migumuko yabaye bavuga kandi ko bababazwa n'uko atavuze ko abadiplomate bari mu mahanga bashobora guhura n'ibibazo mu guteza imbere demokarasi ntibiramenyekana igitigiri cy'abadiplomate basinye kuri urwo rwandiko rwabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika the associated press ibihimba by'imibiri ibisigarira by'indege hamwe n'impuzu z'abantu byatowe mu mazi hafi y'umurwa mukuru wa indonesia ejo ku munsi w'imana inyuma y'aho indege yari itwaye abantu mirongo itandatu na babiri igiriye isanganya abategetsi bavuze ko bataramenya icyatumye iyo ndege y'ikompanyi siriwijaya yo mu bwoko bwa boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi ikoroka inyuma y'iminota ine ihagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i sokarno hata ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu ariko ku munsi w'imana ejo bavuze ko bamenye ahari agasanduku kayo kirabura kabika amajwi bavuga ko iyo ari inzira izobaganisha ku kumenya icyatumye iyo ndege igwa mu kiyaga abajejwe gutwara abantu n'ibintu muri indonesia bavuze ko abahinga mu kwibira mu mazi bagiye gutangura kurondera ku gasandugu kandi bizigiye ko bitazobatwara igihe kinini batarakabona abategetsi mu bwongereza bavuze ejo ku munsi w'imana ko ibitaro muri ico gihugu byarengewe n'abarwayi ba covid cumi n'icyenda kandi igisata cy'ubuvuzi kiri mu bihe bibi bitazigera byibagirwa iri gabisha ryatanzwe n'umukuru w'igisata cy'ubuvuzi mu gihugu Chris White bije mu gihe abagize akanama k'abahanuzi b'igihugu n'ak'abahinga mu bya siyanse batangarije ko ingingo zagwa mu rugo zafashwe mu bihe byo guhimbaza noheli zitubahirijwe nk'uko bikwiye bavuga ko habaye ukorosha abantu bahurira hamwe mu miryango no kubareka bahurira hamwe mu masoko bamwe mu bakozi bo mu bitaro bavuga ko ibintu byayangaye ku murwa mukuru londres no mu bice by'ubumanuko bw'ubwongereza abantu bishwe na korona ejo ku imana mu gihugu barenze ibihumbi mirongo umunani kandi igihugu kimaze iminsi ine yikurikiranya kironka abarenga ijana biyongera ku bafa umukuru w'igisagara ca londres sadik khan kuwa gatanu yavuze ko igisagara rirongoye kiri mu bihe nk'ivyo mu ntambara tukivuga kuri uyo mugera perezida wa mari lazarus chakwera avuga ko ababajwe n'uko ibitigiri by'abandura covid cumi n'icyenda byiyongereye mu gihugu mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'imana yatangaje ko atanguje iminsi mirongo ibiri n'umwe yo kwisonzesha kugira arondere ububasha buvuye ku mana mu guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko uko ibintu byifashe hakenewe ibirenze amasengesho malawi iheruka kuronka ibitigiri byiyongereye by'abandura umugera wa korona ku munsi wa gatandatu malawi yararonse abantu amajana atatu na mirongo umunani n'umwe banduye na cumi na babiri wahitanye igitigiri cya mbere kinini ku munsi umwe kuva umugera utangura gufata batatu mu kwezi kwa kane itariki ya kabiri perezida cakwera yavuze ko uwo mugera wiyongereye kuko abantu benshi barimwo nawe nyene badohotse ku mabwizwa yo kwirinda perezida cakwera yamyidogerwa akatari gake batubahiriza ingingo zo kwirinda mu bihe by'amakoraniro kuri uwimana yategetse abashikiranganji bajejwe intwaro mu gihugu hamwe n'uw'amagara y'abantu gukomeza amategeko yo kurwanya ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda atakurindira
arakoze aloyize bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo iyi nshuti ya bose mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com no ku mbuga za youtube instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe perezida donald trump ashigaje iminsi icyenda gusa ngo ave ku butegetsi abadepite b'abademokarate bakomeje gahunda yo gushaka ko yegura nancy pelosi perezida w'inteko nshingamategeko ashobora gusaba kuri uyu wa mbere visi perezida mike pence kwifashisha ingingo ya makumyabiri na gatanu y'itegeko nshinga agatangaza ko perezida trump atakibashije gutegeka igihugu ibyo yaramuka atabikoze ejo hagatangazwa ingingo zashingirwaho kugira ngo Trump yeguzwe ku butegetsi iyi nkuru turayisomerwa na Claude Ganza Munyamagana umudepite w'umudemokarate ukomoka muri leta ya California witwa Ted Lieu ni umwe mu bateguye ingingo zatuma perezida yeguzwa ku mugoroba wo kwa gatandatu yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko ingingo zizashingirwaho mu kweguza perezida zishyigikiwe n'abadepite barenga ijana na mirongo inani nubwo nta murepublikani n'umwe urimo nubwo manda ya mbere ya perezida trump izarangira ku itariki makumyabiri z'uku kwezi nancy pelosi uyoboye umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko na bagenzi be barifuza ko ahita yegura nubwo hari amahirwe menshi y'uko abasenateri bayobowe n'umurepublikani bo batashyigikiriye umugambi kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoje nancy pelosi yaravuze ati iyi myitwarire ya perezida usa nk'uwavangiwe mu mutwe ntikwiye gukomeza turebera dukwiye gukora igishoboka cyose tukarinda abaturage ba amerika ibitero bye ku gihugu cyacu na demokarasi yacu kugira ngo abadepite beguze perezida ku nshuro ya kabiri birasaba ko sena iterana ikabisuzuma kandi ku nshuro ya mbere sena yabitesheje agaciro abadepite banasabye visi perezida mike pence kwiyambaza ingingo ya makumyabiri na gatanu mu itegeko nshinga rya amerika uburyo rukumbi bwakwihutisha kweguza perezida ntacyo pence yigeze avuga kuri iki cyifuzo cyakora bivuga ko yabwiye inshuti ze ko atabikora ingingo ya makumyabiri na gatanu mu itegeko nshinga rya amerika yatuwe mu mavugurura yakozwe mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu iha ububasha visi perezida bwo kuba ari we ufata ibyemezo aho kuba perezida ibi ariko bigasaba ko perezida yaba atagishoboye gufata ibyemezo biboneye cyangwa yagize ibindi bibazo bituma atakaza ubushobozi bwo kuyobora kandi bikabanza kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi y'abagize inama y'abaminisitiri abasesenguzi ariko basanga uburyo nabwo bugoye cyane kubera iminsi mike trump asigaje ku buyobozi abadepite benshi biganjemo abademokarate n'abarepublikani bakeya bashyigikiye ko trump yeguzwa cyangwa akamburwa ububasha bwo gufata bimwe mu byemezo umusenateri witwa lisa mccois ukomoka muri leta ya alaska yasabye perezida trump kwegura uyu ni nawe musenateri wa mbere w'umurepublikani washyigikiye ku mugaragaro umugambi wo kweguza perezida ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize senateri pat tommy wo muri leta ya pennsylvania we yabwiye televiziyo fox news ko atashyigikira umugambi wo kweguza perezida nubwo yemera ko yakoze ibyaha ubundi byakamweguje hagati aho ariko mugenzi we wo muri leta ya nebraska we yabwiye televiziyo cbs ko ashyigikiye cyane gahunda yo kweguza perezida kevin mccarthy ukuriye abarepublikani mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite we yavuze ko adashyigikiye na gato umugambi wo kuvana trump ku butegetsi perezida watowe joe biden yavuze ko trump adakwiye kuba akiri ku butegetsi cyakora ntanashyigikiye abademokarate bashaka gutangiza umugambi wo kumweguza ku nshuro ya kabiri biden avuga ko iyo biza kuba trump atazava ku butegetsi mu byumweru bitagera kuri bibiri yashoboraga gushyigikira ko yeguzwa yagize ati iyo aza kuba asigaje nk'amezi atandatu twazaga gukora ibishoboka byose akava ku butegetsi byaba gutangiza ibirego byatuma yeguzwa byaba se kwiyamaza ingingo ya makumyabiri na gatanu y'itegeko nshinga cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka ubu nge nshishikajwe no kuba ari twe tugiye kuyobora nka perezida na visi perezida ku itariki ya makumyabiri tugahita dushyira mu bikorwa ibyo twateganyije perezida trump yashinzwe gukoresha nabi ububasha afite no gukoma mu nkokora imirimo y'inteko ishinga amategeko mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko seneza kumugira umwere kuri ibyo byaha mu kwezi kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri nta muperezida wa amerika n'umwe wigeze weguzwa inshuro ebyiri impuguke paul barman wigisha mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya george washington yo mu murwa mukuru wa amerika washington dc asobanura ko hari impamvu ebyiri zatuma perezida yeguzwa ati impamvu ya mbere ni iy'uko perezida uri ku butegetsi yagabye igitero kuri guverinoma ya amerika icyaha kibi kurusha ibindi byose umuperezida yakora icyo ntigikwiye kubura mu byo yaregwa impamvu ya kabiri ni uko naramuka yegujwe ahamijwe ibyo byaha bizatuma atazigera yongera kwiyamamariza kuba perezida mu gihe kiri imbere urakoze claude ganza mu nyamagana nongereho ko komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu michel bachelet yamaganye igitero cyagabwe ku wa gatatu w'icyumweru gishize ku ngoro y'inteko y'ishinga amategeko y'amerika izwi nka us capital yavuze ko ari ukwibasira ubwisanzure bwa demokarasi kandi ahamagarira iperereza ricukumbuye ku byabaye bachelet ashyira icyo gitero ku bayobozi b'abanyarwanda abanyapolitiki bagoreka ukuri babigambiriye e kandi bashishikariza urugomo n'urwango umuvugizi w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu ravina shamdasani yavuze ko ibyo bavuga ko amajwi yibwe mu itora ari bumwe mu buryo bwo gusuzugura inzira ya politiki muri amerika e shamdasani avuga ko ari byo kwishimira kubona ibyo bikorwa bitarageze ku ntego byari bigamije ariko avuga ko ingaruka zabyo zisenya zinahungabanya inzira ya demokarasi ko ari ibintu bibabaje shamudasani avuga kandi ko urugomo ku bitangazamakuru rwakongejwe n'imvugo yumvikanisha ko abanyamakuru ari abanzi ba rubanda akongeraho ko hagaragaye ibimenyetso by'uko abazungu bari hejuru y'abandi byari byitwajwe n'abagabye igitero ku nzu kongeresi y'amerika yikoreramo avuga ko ari ibintu bibabaje cyane akavuga ko komiseri mukuru ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu Michelle Bachelet yamagana ibyo bimenyetso byerekana urwango rushingiye ku moko kandi ko ahamagarira abayobozi bose b'abanyapolitiki kubyamagana nabo arangiza avuga ko kuba umupolisi n'abandi bantu bane barahashize ubuzima ari ibintu bibabaje agasaba ko hakorwa iperereza
Washington ijwi ry'Amerika mukomeje kumva ijwi ry'Amerika hashize umwaka kuri iyi tariki umuntu wa mbere yitabye imana mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa agaragaweho ibimenyetso by'indwara yaje kwitwa covid cumi n'icyenda magingo aya iyo ndwara imaze kwandurwa n'abantu barenga miliyoni mirongo cyenda abagera kuri miliyoni mirongo itanu barayirwaye barayikiranaho abagera kuri miliyoni ebyiri irabahitana mu burundi kuri wa mbere abashinzwe gupima virusi ya covid cumi n'icyenda batangije gahunda yiswe ndakira sinandura kandi sinanduza korona virusi ni gahunda izamara iminsi mirongo itatu ikaba ibera mu murwa mukuru w'ubukungu bujumbura umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni rimwe n'ibihumbi magana abiri iyo gahunda yari yatangijwe mu kwezi kwa gatandatu na perezida evariste ndayishimiye yabyushyikijwe kubera ko mu gihugu hongeye kugaragara abantu benshi bandura iyo virusi kuri wa mbere kandi imbibi zo mu mazi no mu kirere zafunzwe mu burundi bamwe mu bantu bari bamaze no kubona impushya zo kuva mu gihugu bakoresheje umuhanda bajya mu bihugu bihana imbibi n'uburundi babwiye ijwi rya amerika ko ibyemezo byashyizwe mu bikorwa ko ntawe usohoka cyangwa ngo yinjire kugeza ubu abashinzwe ubuzima mu burundi bemeza ko abantu babiri aribo bamaze guhitanwa na covid cumi n'icyenda kuri magana umunani na mirongo inani na bane bayirwaye abamaze gupimwa barenga ibihumbi mirongo cyenda tugume mu burundi ishyirahamwe rya kiliziya gatolika rishinzwe gufasha karitasi rigiye gutera ibiti ku nzuzi zo mu mujyi wa bujumbura na rusizi uwo mugambi uzatwara hafi miliyoni ijana na makumyabiri z'amafaranga y'amarundi ukaba ugamije gufasha imiryango irenga igihumbi yavanywe mu byayo n'imyuzure ikabafasha kugira ngo bashobore kugera ku bikorwa by'iterambere inkuru irambuye eloge wirikaneza iruhande y'ibiti bizoterwa ku nkengera y'inzuzi na cane cane rusizi rugabura uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo hazoba n'umugambi wo gusahiriza imiryango ikenye kurusha iyindi irenga igihumbi yahuye n'imyuzura y'amazi mu mwaka ushize bosco ntakarutimana umunyamabanga mukuru wa caritas burundi kugira ngo rero uyu mugambi ushoboke twarituye abagiraneza serese karitasi y'amerika na karitasi y'ubutaliyano baca baraduterera amafaranga y'uwo mugambi angana hafi miliyoni ijana na mirongo ibiri tuzomara umwaka wose tuwurangura ibikuru tuzokora navyo kurondera ingo z'abantu aho nikora zishika igihumbi na mirongo itandatu na babiri bagowe kurusha abandi bagaca baduha umuntu umwe ku rugo azoza gukora kuri pepe pepiniyeri kugira ngo azikane ikintu gitunga urugo ubwa kabiri tuzokwigisha izo ngo kuziganya no kurangura umugambi mutoya babanje gushyira hamwe udufaranga ku mushahara wabo twebwe twatoye yuko umukozi tuzomuhemba ibihumbi cumi ku munsi ariko bitanu akabwirizwa kubanza kubiziganya azoheze abiranguza umugambi ushobora guteza imbere urugo tugomba kandi gutegura amatuta y'ibiti biba ku nkengera y'inzu inzuzi nka rusizi no kubitera kuri izo nzuzi ziri mu gisagara ca bujumbura ubwa kane twifuza kwigisha amashyirahamwe y'urwaruka gukunda ibidukikije no gutegura imigambi y'iterambere iyo migambi irashimwa rwose na komine mutimbuzi zone gatumba ikunze kubamwo imyuzura kurusha ahandi mu gihugu irimwo joel habiyambere umuhanuzi wa musanteri wa mutimbuzi ajejwe imibano twabonye yuko mu myuzurira yateye mu gatumba mu kwezi kwa gatanu ahanini itavuye ku mvura yaguye mu gatumba oya ahanini twatewe n'amazi ya rusizi kugira rero ngo amazi ya rusizi adutere nuko yabonye ko inkombe zitakomeye cyane acamenera aho nyene maze arara mu banyagihugu ni ukuvuga rero ko uyu mugambi bizotuma ivyo biti bikomeza izo nkombe kandi twizere neza yuko iyi myuzurira yama itera agatuma mu zindi zone za komine mutimbuzi itazosubira turabishimye cyane turabishimye rwose kandi twumvise yuko muzoturonsa akazi muzoronsa akazi abenegihugu bafise ikibazo baba mu masiti abenegihugu bagowe cyane gusumba abandi nibyo ni kubishima cyane kuko ni ukuri ubuzima burabagoye ntacyo turazokora kugira ngo uyu mugambi ushike ku ntego yabo bamwe mu banyagihugu bo mu gatumba nka claudine mpabonimana na stanislas minani baganiriye n'ijwi rya amerika nabo nyene bamenyesha ko uwo mugambi uje hageze bemeza ko bazowubungabunga uko bashoboye bakanavyigisha bagenzi babo tubyakira neza cyane uwo mwuzura utera twarabonye amakuba menshi naho ndabyo urugo mbamwo tutashikiriwe cyane ariko umutekano w'abandi bavukanye warahungabanye bo turashimye turakengurutse ubwa mbere kuri uwo mugambi mwiza wo gutera ibiti kuko dusanzwe tumenyereye yuko ibitari byo bikinga inkukura amazi yo mu nzuzi cyangwa mu biyaga atera kugira atware abantu ku nkengero zabo turazi yuko neza ikintu cya mbere gikinga ari ugutera ibiti ari ugutera birya bintu by'ibyatsi uwo mugambi turabona yuko ari umugambi mwiza ubikunze uzodushikana ku kintu gikomeye kuko ni uwo mugambi niwamara gutera imbere ibiti bigategwa bikamera bigategwa kuri izo nkengera turabona neza yuko bizodukingira uwo mwuzure w'amazi yatera hanyuma agatwara abantu agatwara i- iparasere z'imiryango turavye nko ku bantu batwawe barahaboneye amakuba menshi bamwe bagiye mu mpunzi baba mu mahema batari bwabe muri ubwo buzima kandi hariho n'ibintu byinshi byahononekariye ugasanga imiryango iriko iratandukana abana bagiye kuba ahantu barinze gusaba indaro ugasanga batandukanye n'abavyeyi mbere icyo nokora coco ndi umuntu nsanzwe nsasibiriza dufate menyesha abanyagihugu bo muri gatumba muri kenya ya mbere ho mbaye ndavuga ati biti ni ukubibungabunga washa ubongeye kugira ingufu nyinshi cyane bigira biti mubikingire mubibungabunge kusumba uko twahora ni akarusho gakomeye cyane ko ahantu hari igiti ku bisanzwe ntihasiduka tweho turiko turakura muga abana turiko turibaruka kuri izi rusizi ni akabuye keza cyane ko naho nyine ntizosubira kubomoka bobo tuzokura tuvuga tuti bana kijya giti nimuze mwigere mugikorako ati n'ishyamba ni ukuribungabunga abantu baba ibihumbi mirongo ibiri n'umunani bari mu miryango ibihumbi bitandatu birenga nibo bari bateshejwe izabo n'amazi y'uruzi rusizi yarenze inkombe mu mwaka ushize asendanisha atwara amazu n'imirima abagera ku bihumbi bitandatu n'amajana indwi na mirongo itandatu na batandatu barimuwe kuko uturere barimwo twari tugeramiwe kurusha utundi kugeza ubu abanyagihugu bo muri zone gatumba bakiye mu masite begeranijwemwo bagera ku bihumbi indwi eroge burikaneza ijwi rya amerika impunzi z'abarundi zigera kuri mirongo itatu n'umunani zo mu nkambi ya murongwe zikorera imirimo y'ubuhinzi ahitwa ikaseke yo muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo zaraye zinyazwe amatelefone ndetse n'amafaranga n'abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba inyeshyamba z'abamayimayi dominique ntamubano wahoje ayobora inkambi ya murongwe yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo amubwira uko ikibazo cy'umutekano cyifashe Eh, hariho ahantu bita gaseke eh, bakose amashamba yo kurima hanyuma rero aho hantu niho ku birometero umunani uva mu ikambi eh, niho baza babona umugwi bitwaje ibigwanisho baturumbukiye mu mirima hanyuma rero barabegeranya impunzi impunzi zishika ku mirongo itatu n'umunani harimo abagore n'abakobwa mirongo ibiri n'umwe n'abantu b'abagabo n'abahungu mirongo ibiri cumi n'indwi barabegeranya bamaze kubegeranya barabatera ubwoba barabakubita bamwe barabaka amatelefone babaka n'amafaranga baharuye telefone zagiye gushika kuri cumi na zitatu naho bagiye baraka amafaranga do buharuye dusanga ari ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitatu Eh, rero uwo mugwi ku munsi wa gatandatu warabatse ibyo bintu hanyuma rero biyumvira yuko ku mbure i- uwo mugwi wari kurarengana wa mungu abandi bongera gusubirayo bagiye gusarura kuko ubu turi mu bihe by'isarura ry'ibiharage ibijumbu ibigori Eh, niko rero bongeye gusanga uwo muzi kandi n'ubundi ari bukiri imbere banababwira yuko ariho bacumbitse bari hafi y'aho hantu ubwo bwo baje begeranya abantu ngo bakeneyemo abagore batwara ngo babajane ku ku- kubagira abakozi bo kubara kubacumbira ubugari Eh, n'ibyo rero bongeye bara- barasahura n'ubundi amatelefone barasahura amafaranga ariko rero twabamenyesha yuko muri iyi minsi iyi minsi iheze mu ikambi mu ijoro hariho abantu babona uwo mugwi urengana uca mu ikambi na cyane cyane ku mabloke ari impera y'ikambi bamvuga bloke ya mirongo ibiri na rimwe mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatatu mirongo ibiri na kane na mirongo ibiri niho uwo mugwi ukunze guca uwo mugwi uvugwa n'uwo abantu bameze gute baba ari abasirikare baba ari ari inyeshyamba ababona babona bameze gute Eh, mu by'ukuri twavuga ko ari abasirikare ba leta inyeshyamba Mm.
ariko kugeza ubu ntiturashobora kumenya tuti woba ari umugwi witwa uku n'uku No- ariko ku makuru twamaze gutohoza ku bari bariyo abo bari bafashwe abafashwe ejo ababafashe baripfutse baravuga yuko ari abamayimayi iyo muvugisha igipolisi n'abazungusungu bakorera muri iyo nkambi ya murongwe ni iki bakora kugira ngo babe bafasha izo mpunzi zijya guhinga za gaseke
ubu uno munsi uno munsi bagize igikorwa bakora bajanye n'igipolisi kugira ngo begeranye imyimbu baciye bata ejo Ba- ba- bafashe umuduga barapakira abo ba izo mpunzi kugira ngo babajane bashobore gushyira iyo mi- iyo myimbu yabo mu modoka babafashe kubazana ubusanzwe umu- umutekano wo mu nkambi wari wifashe gute mu bisanzwe ibi si ubwa mbere bishyitse kuko buri gihe twama twavuze yuko mu ijoro iyo migwi irarengana igaca mu nzira iva emarinde bakinjira mu ikambi hanyuma bagasohokera muri bloke ya mirongo ibiri bikunze gushika kenshi ariko ntabwo bari bwafate n'u- nta munsi bya- bya- byari bwashike ngo bagire ico bakora co kononera impunzi barengana gusa ariko ubu nibwo dutanguye kubona yuko batanguye gusahura no gu- no gufata abantu babafata mpiri
none murasaba haseri na leta ya kongo iki
twebwe twakamye dusaba yuko umutekano wacu wokongerezwa na cyane cyane ko dufise igipolisi gike nta gisirikare gihari hafi umutekano ko wokongerezwa cyane eh, bakatohoza neza kuko baraturusha gutohoza amakuru y'imigwi igwiriye cyane hano muri kano karere ka fizi Eh, bakaraba bakaba bodukura ngaha bakatujyana ahandi hantu umush- umutekano wacu ushobora kubahirizwa na cyane cyane ko tutiteguye kuba twosubira mu gihugu urakoze dominique kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika
mu nkambi ya nduta iri muri tanzania bamwe mu mpunzi z'abarundi abapfasoni abategarugori barwaye indwara zidakira kimwe n'abarera abana bonyine baravuga ko batabona imfashanyo bagenewe baganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin na twebwe twireranya abana abantu aho nikora abapfakazi n'abapfakare n'abarwaye indwara zidakira ntituronka imfashanyo nk'uko bikwiye ko twoyironka turonkera rimwe n'abandi n'izindi mpunzi nka twebwe honyine nka bamwe bamwe turafise inzu twahawe na un ni ibivanze bitanyije na herupeji mugabo turyama hasi nk'impene turarya indya mu duha naho zitatugwa neza dupfa kurya uko biri ubu jewe ndyama ahantu hameze nabi baranse kumpa inzu nagiye ku- hariya kuri kuri muri rpg ndavuga ndavuga ibibazo vyanje ko mugwaye umugera mugana nategereje ko bampa inzu narabutse kandi naho ndyama hameze nabi nk'ubu nkanje ngwaye iyi ngwara nshaka ko bazoza ba- bampe utwo kurya dukwiye ndatora ubwo bugari bukangirira nabi ndarya ubwo bushaza bukankaca ncibwamo kandi iyo nciwemo ncamererwa nabi nireranya abana mu gihe nireranya abana ndi jenyene kandi ikibazo mfite abana kugira ngo baronke nk'ikintu kibafasha nko mu myambaro yo kwambara ni ikibazo abana bangahe kugira ngo uronke icyo ubambika biragoye nanjye kandi nce ndonke icyo nambara nanjye birangora umwana iyo agwaye hariho igihe avuga ati mawe nshaka aka kuko mu gihe cy'indwara iyo umuntu agwaye nk'ubu bugari ntaba akiburiye n'ubu bushaza avuga ati mawe nshaka aka kandi ako kantu ntaho ndi bugakure ntawe uri bukandonderere ukaca usanga rero ibyo n'ibibazo bituma umuntu aca yibuka ibyahise ugaca utangira kugira umumabaro mu mutima ati nk'ubu iyo naba mfise ikintu ki nkuramo ikintu mfasha uyu mwana mba ngiye nkagura aka nkamuha cyangwa ejeho nagwara b'abana nabo bakagira agahinda ati iyo twaba dufise natwe uwo turi kumwe ataba dufise papa turi kumwe abadufashije iwe abana bagaca baguma barira ati turagowe turagize gute ugaca usanga ibyo rero biguma bituntuza abana nanjye nkaguma ntuntura urabona nk'ubu ndyama ahantu habi abandi barabahaye imatara barabahaye inzu mugaje baranyimye inzu n'inzu ndyamamwo yaramenetse n'abana mvise inzu irimo kuba- kubabomokerako nagiye mubona yuko nzobaho gute ngire kuryama nabi ngire kuryama ahantu habi ngire kurya indyambi ntimumpindurira ngo mumpe nk- nk'ako gaceri mumpe nk'utwo- nka- nk'utwo tu- tudagara byose nta n'ikintu na kimwe mumpa none jewe mbona ntabayeho nabi birakwiye ko mukwiye ku- mugatuma mumpa n'inzu nkabamwo uvuga nkareka kuryama ahantu hapfa urabona inzu irambira inzu yarasenyutse icyumba ka- kumba karasenyutse ndara ku bugarabu kandi mfise abana bangahe batanu nubwo tutari ku ifomu imwe mugana abanje jewe navuye mu burundi niranya abana ndagira nino nuko abana baguma barangora twaraheze nyene bodufasha hari n'imfashanyo twe ntibatwandike tukabura abandi bakaronka twe tukabura turahagore muri tanzania dushaka badufashe nyine baduserukire bazaduha two dufashisha abana natwe badufashe abategarugori b'abarundikazi ba mu nkambi ya nduta muri tanzania aha rero niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi kuri mikoma ari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza